cyabasuhuje bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika ku badukurikira kuri radiyo zanyu kuri mudasobwa no kuri telefone zigendanwa mwese mbahaye ikaze mu kiganiro murisanga uyu munsi kuri mikoro hano i washington dc muri kumwe nanjye etiyene karekezi mbahaye ikaze abatuye isi bizihiza umunsi wahariwe kuzirikana itangazo rusange ry'uburenganzira bwa muntu ryasinywe tariki ya cumi y'ukwezi kwa cumi n'abiri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'umunani ikiganiro cy'uyu munsi kirashingira ku ngingo ebyiri z'iyo tangazo iya mbere n'iya gatatu ingingo ya mbere igira iti abantu bose bavuka bafite ubwisanzure bangana kandi bakwiye guhabwa agaciro no kubahwa kimwe bose bavukana ubwenge n'umutima kandi bagomba kubana no gufashanya bya kivandimwe ingingo ya gatatu yongeraho iti umuntu wese agomba kubaho kwishyira akizana no kutarengana ikiganiro cy'uyu munsi kirashingira kandi ku bikubiye mu nshingano za onu yashyizeho umunsi mpuzamahanga wahariwe umwana wizihizwa tariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa cumi na kumwe buri mwaka ni umunsi watangijwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na kane muri izo nshingano umwana ateganyirizwa uburenganzira bw'ibanze cumi na bubiri bubiri bwa mbere buteye butya buri mwana afite uburenganzira bwo kuvuka neza iya kabiri buri mwana afite uburenganzira bwo kugira umuryango wuzuye ni ukuvuga ababyeyi bombi izo ngingo uko ari enye muraza kugenda muzizirikana mu kiganiro murisanga ku mateka y'u rwanda iki kiganiro ariko ni umwihariko kuko cyerekana indi sura y'inkurikizi za fudu tabaye mu rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu ni umusaruro w'ubushakashatsi twabasezeranije ni ubukwe n'ibirori nyuma y'ibiganiro byabanje bimwe byagiye birangwa n'amayobera amarira n'agahinda uyu munsi ariko ni umucyo ushashagiyemo amarira y'ibyishimo ni ubukwe ijwi ry'amerika ryishimiye kuko habaye aho ubuhanga bwa siyansi ihanitse umwe mu batuganiriye atabigambiriye yamenye inkomoko ye kuri bamwe ni noheli tubahaye iminsi mike mbere noheli imenyerewe ku bandi ni gihamya y'uko ijwi ry'amerika ari mudatenguha ntitubatenguha kandi turabashimira aha ufashe umwanya wo gushima ababyeyi babyara bakarera ndashima n'abatubera ababyeyi bataratubyaye kuko umwana ni uw'umuryango waguye umwana ni uwa twese ni uburenganzira umudari w'ikirenga w'uyu munsi turawuha mugenzi wacu veniste nshimiyimana wakoze amasaha menshi ndavuga menshi ijoro n'amanywa kugira ngo ibirori by'uyu munsi bishoboke nk'uko bisanzwe veniste ijambo si iryo uhabwa urarisanganwa urakoze cyane Etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi ndifuza kugitangiza iyi ndirimbo mumaze kumenyera indirimbo iha imbaraga n'amizero abemera bose ko bagiye batagomba b'ibihe byose basize inkomoko izabara inkuru iteka bagasohoza ikivi icy'urukundo barazwe n'ababo bari bariho ntibakiriho ariko imana ishimye turiho udusohoze ikivi cy'urukundo baturase
bariho kugira ngo basohoze ikivi ababyeyi babo babaraze mwese aho muri hose abazize amateka ya politiki y'u rwanda mwese imfubyi z'u rwanda abana b'u rwanda mu izina ry'ijwi ry'amerika mbafashe mu mugongo mu bantu bafunzwe nyuma ya kudeta yo muri mirongo irindwi n'itatu harimo umwana winjiye muri gereza afite amezi atatu akiri mu nda ya nyina anyeshe kabarenzi wo twishe umuko umukobwa umwe rukumbi wajyanye n'abandi mvuga ko yinjiye muri gereza kuko yari umuntu agomba kubahwa nk'uko biteganywa n'amasezerano mpuzamahanga ku burenganzira bw'umwana ntibwubahirijwe kuko yafunzwe akiri mu nda ya nyina ariko dushimira imana ko uwo mubyeyi atahutajwe atakubiswe atimwe ibyo kurya ngo ndetse yanahawe uburenganzira bwo kujya kwibaruka ari kwa muganga aho yakurikiranwaga abari bashinzwe gereza ya kigali mbashimire ko batatindanye uwo mwana akimara kuvuka bakamureka agasohoka bakamuha umubyeyi wamureze akamukuza christine mubona bwa mbere nari nagiye kwa sogokuri muyonzwe icyo gihe murumuna wa mama ari we anastasiya nyirahimana atashye aza ateruye akabebe aratubwira ngo afite umwana nyine yari christine wari wavutse turishima cyane koko ndabyibuka kuko nari mfite imyaka irindwi n'igice tukajya rero turwanira kumuterura ariko kuko twari tukiri batoya ababyeyi bakajya batubwira ngo ntitubanze twicare ngo ngo kugira ngo tutamukubita hasi ubwo bakamuduha ari uko twicaye nyine uwo mwana nyina yamwishe uwimana imana yaramuremye iramurera iramukuza imusharaga amasimbi iramuzamura imugeza mu bushorishori imuha gukundwa uko yakunzwe n'abamukunze aramira abatagira kerera nk'uko yaramiwe arabyara araheka yabayeho azi izina rya nyina wamubyaye ariko ntiyigeze amenya se umubyara ntiyigeze ajya mu bandi ngo atara akavuga ati numvuga ndamubwira ntiyigeze amuvuga ibigwi ngo abwire abandi ko nubwo atamufitiye amwigeze ngo ababwire inkomoko uwo mwana wa kabarenzi ageze muri kaminuza bamubajije izina rya se ababwira ko atamuzi baramukwena bati wavuga ute ko utazi so umuntu ungana gutyo twarabanye kuri univerisite yababwiye ko atazi papa we baramuseka cyane yibaza ukuntu umuntu atamenya umubyeyi we icyo gihe mu byaramubabaje cyane yakundaga kubimbwira tuganira ni ikintu cyamubabaje cyane ku mutima kuko akenshi iyo twaganiraga yambwiraga icyo kintu cy'uko kuba atazi papa we ari ikintu kimutera agahinda gakomeye agahora abyifuza agahora avuga ati ubuse koko ninde wambwira papa wanjye nkamumenya ati nakwishima cyane byibuze ndamutse menye papa wambyaye ukabona ko aramutse amumenye byamushimisha uwo ni alice yiribagiza wabanye na dr christine wimana muri kaminuza ni inshuti ye magara mu kenya turamutumira mu kiganiro hamwe n'izindi nshuti nyinshi za dr christine kuva natangira gukora ibiganiro ku nkurikizi za kudeta yo muri mirongo irindwi n'itatu mu rwanda namenye abantu bishwe nyuma yayo bamwe nsigaye mbazi nk'aho nabayeho mu gihe cyabo ni naho namenyeye nyakwigendera kabarenzi uwo mukobwa namutinzeho cyane niba impamvu yafunzwe atarakoraga politiki agafungirwa muri sipesiyare nta cyaha yakoze akicwa urubozo kugeza anogotse nyuma y'iminsi mirongo itanu n'ibiri atarya byatumye nibaza nka benshi mu bari ku isi iyo bahuye n'amage niba kubaho bifite impamvu njye narashyize mbona ko impamvu ihari kuko kabarenzi yaribyaye ahari afite ineza nk'imi yasizwe mu mateka n'abasizi n'abanditsi nka seka karama kamvumba wavuze ko ukwibyara bitera ababyeyi neza kuba uwimana yahaye kabarenzi yarakuze atagira se byatumye ijwi rya amerika yiyemeza kumufasha kumushaka ni inzira ndende namutumiye muri iki kiganiro uyu munsi ndizera ko kirangira tumuboneye igisubizo yari amaze imyaka myinshi ategereje ndifuza kwakira muri aka kanya umutumire w'imena dr christine uwimana ikaze ku ijwi rya amerika ndagushimiye cyane bwana venise kuba wongeye kuntumira muri iki kiganiro ku ijwi rya amerika nanjye birashimishije kongera kukwakira no kuba wigoye kugira ngo uze kuganira n'abumva ijwi rya amerika reka tukwakire mu ndirimbo
nyakwigendera padiri ya Agustin Bandahe twibuka neza niyo irimbuye kino kiganiro nyirizina Dr Christine iyi ndirimbo ikwibutsa iki
kuko nk'uko umaze kubivuga iyo ndirimbo ni iya padiri mbandahe ubwisa icya mbere rero iramunyibutsa cyane kuko padiri mbandahe ni uwo mu muryango wanjye kuko ni mubyara wa ba mama banjye bombi ni ukuvuga mama ubyara na mama wandeze kandi noneho njye nawe tukaba twaraganiraga cyane twarakundanaga cyane imana ikomeze imuhiruko ridashira kuko yitabye imana icya kabiri iyo ndirimbo inyibutsa amagambo arimo baravuga ngo ntaranavuka wari unzi ngo wandagiye mu rwuri rutoshye kandi iteka wanyeretse uruhanga rwawe ngo no mu nyanja zitukura waranyambukije ugakomeza usanga rero ayo magambo ahuye cyane n'ibyo njya mbwira imana kandi nifuza gukomeza kuyibwira yo yandemye ikandinda kuva nkiri mu nda ya mama kugeza n'ubu ngubu Dr Christine uranyemerera ngo usubize inyuma mu mateka amateka meza tega amatwi nitwa tuyishime bernadette murumuna wa dr christina uwimana ndubatse mba mu bubirigi arisemberge ubuto bwacu twakuze ngewe nabyirutse rwose numva ko christina ari mukuru wanjye kandi na n'ubu rwose ni mukuru wanjye dukundana twakundaga gukina nubwo tutari dufite imyaka ingana ariko twakundaga gukina cyane ndibuka ko rwose yanteye agati dukina ibintu ngo ari dogiteri inyuma n'ako kantu ndacyagafite rwose ku kaboko ariho ntera urushinge n'ubu tujya tubiseka ubundi rwose tugakunda no guceza cyane tugaceza akanahumiriza rwose ni umukobwa ukunda ukunda gusetsa no kwishima rimwe ku buryo hari umuporofeseri wadutunguye iwacu wamwigishaga nyine bigatangaza cyane nyine kubera ukuntu yari yatwawe arimo kubyina nyine n'iki byose ikindi numva ko mama wa christina kabarenzi nawe yari umukobwa ukunda kuririmba ahari bwo bishobora kuba byaragiye bikura gutyo mu muryango nitwa jean claude rusangiza ntuye mu bufaransa christine namwe mubona nka muganga tuva tukiri abana abunaga azaba muganga kuko yari umwana niwe wahozaga abandi igihe twabaga twapanitse ibizamini byatunaniye abandi babonye amazeru muri za interogasiyo christine waba usanga afata ku gihe cyajya gusobanurira abandi niwe wararaga adusobanurira akakumvisha ko gutsindwa rimwe atari iherezo ry'ubuzima utsindwa rimwe ariko uzatsinda ibisigaye byose yari wa mwana kera uri hariya kugira ngo yankuraje abandi abatere inkunga kandi abafashe gushikama ku masomo nitwa hitimana venansi ndi marene wa christina kandi ndi na tante we kuko umugabo wanjye ari nyirarume christina namumenye ari umwana muto cyane w'imyaka itatu ariko uzi ubwenge buhebuje wishima uzi kwakira abantu ushimishije ufite umubiri mwiza usa neza akaba yari azi kuvuga neza kuri iyo myaka yari azi gusubiramo isoni nde kazitunga utuntu dushimishije akamenya kwakira abashyitsi agera akakubwira ati mbyinire ibintu bimworoheye yari afite akaririmbo yakiriza abashyitsi kitwa urukweto mukadi ari nako abyina nuko azi kubyina yari ashimishije ikindi kintu rero cyari gishimishije nanone christina mu buto bwe ubwo buto cyane wa mwana nyine usanga mu rugo ugiye mu biruhuko ni uko atagiraga isoni cyangwa ngo atekere yumve yikanze yikanga abantu ikintu yatinyaga mu isi mu buzima bwe nabonye atinya yatinyaga imodoka yayibona ije akavuga ngo iramurya ariko finaruma ibyo byaje gushira ati irandya irandya nyine bakamuseka bati afite nyine ufite imodoka yaragize akavuga ngo iramurya wawu uwo christine bavugaga uramwibuka
ariko ndamwibuka cyane rwose nagira ngo nshimire abantu bamaze kuvuga kandi banyibutsa utuntu twa kera dushimishije biranshimishije cyane ubundi mbona kenshi bavuga umuntu gutyo iyo yapfuye binkoze rwose ku mutima cyane kuba ngize amahirwe yo kumva aba bantu bamaze kumvuga bamvuga neza nkabumva nkiriho nagira ngo mbizeze ko ikiduhuza gikomeye cyane kandi ko nzakomeza kugisigasira murakoze mukomeje kumva ijwi ry'amerika ikiganiro cyihariye ikiganiro twahariye ishami ryashibutse kuri nyakwigendera anyesi kabarenzi ku batarakurikiranye ibiganiro byacu kuva bitangira anyesi kabarenzi yari afite imyaka makumyabiri n'ine muri mirongo irindwi n'itatu yakoraga mu bitaro bya sashika i kigali yari amaze imyaka ibiri arangije mu ishuri mbonezamubano rya karubanda nyuma ya kudeta y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu yakuyeho ubutegetsi bwa perezida gerigori kayibanda bugasimburwa n'ubwa general major juvenal habyarimana yafunzwe nta cyaha yashinjwe ngo aburane atsinde cyangwa atsindwe yafungiwe mu rutumva ingoma muri gereza idasanzwe ya ruhengeri ayigwamo kimwe n'abandi bari kumwe bose bari abagabo ariwe mukobwa rukumbi bari mirongo itandatu abenshi baduhaye ubutumwa bahamije ko bishwe n'inzara nta kindi baryaga uretse ukwizera kwabo bafatanyaga gusenga bagifite umwuka kabarenzi agatera isengesho niwe washyizemo umwuka nyuma y'abandi nyuma y'iminsi mirongo itanu n'ibiri uwo yasize yamuragije imana amwita uw'imana imana yamushyize mu maboko y'umubyeyi w'impuhwe nyinshi uwo ni nyakwigendera anasitaziya nyirahabimana wareze dr christine uwimana nababwiye ko dr christine yatswe uburenganzira bwe bw'umwana n'ubw'umuntu ataravuka akiri mu nda ya nyina ikigaragara ni uko ariwe mfungwa ya mbere yari ifite iminsi mike y'ubuzima yahohotewe na repubulika ya kabiri igiyeho ibyo ni amateka tugomba kumenya
icyo kivi ni icyawe ubu nguhariye kucyusa mwana wanjye uzaba ingenzi asa nanjye indirimbo ikivi ya nyakwigendera rugamba cyprien turi kumwe na dr christine uwimana iyi ndirimbo yo ikwibutsa iki Ya, cyakora mu nyihanganire muri iki kiganiro nshobora kuza kugira amarangamutima menshi Um, ariko ah, turimo turavuga ibyiza donc ni amarangamutima y'ibyiza n'ibyishimo ntiwitangire ntiwitangire naza turayakira iyo numvise rero eh, indirimbo ikivi ya rugamba sipiriyani ivuga iti urumva shami nashibutse icyo kivi ni icyawe ah, ubu nguhariye kucyusa ah, tuzase nanjye kandi urenzeho usumbe nibuka amagambo ya nyuma mama yambwiye ah, ajya kwa muganga mama ni umuntu wakundaga apfa warwaraga cyane noneho mbere y'uko wajya mu bitaro aho yaguye yarampanuriye ariko sinamenya yuko ah, ari bwo bwa nyuma arambwira ati ujye wiga gukora ibintu byose ambwira ko nta kazi k'abagabo cyangwa k'abagore kabaho ko mu kazi ngomba kumenya ubwenge bwo gutegura ibintu nkabishyira ku murongo ngo kugira ngo bitambana byinshi niyo magambo ya nyuma yambwiye ntabwo nigeze nongera kumubona iyo nyibutse rero iyi ndirimbo iyo nyumvise bihita numva ari nka byo yambwiraga nawe kandi imana ikomeze imwakire ndifuza guha ijambo abantu bazi uwo mubyeyi uvuga wakureze nyakwigendera na sitaziya nyirahabimana umubyeyi wawe ndahera ku mukobwa we bernadette tuyishime mama nyirahabimana anastasi ndamwibuka kuko ari umuntu wakundaga kugira urugwiro cyane no gukunda guseka agakunda no kutujyana ahantu hose habaga ha- habaye ibirori cyangwa se tukajya gusura akunda gusura abantu muribuka inshuti magara ya nyeshi kabarenzi biganye cecile mukabiganda yari mu kiganiro cyo ku itariki ya kane z'ukwezi kwa cumi ari mu baje kwakira anastasiya nyirahabimana avuye kuzana christine w'imana i kigali aratwibutsa icyo gihe uwo mubyeyi umunsi yamuzanye yari muyunzwe tumenya ko umwana yaje tujya kumureba yari yari akana gatoya kagaragaza n'ibisuka gatoya rwose ka- gifite umusatsi wo mu nda turamwishimira twanditse tubona ko nyina nyine adusigaye urwibutso nitwa hitimana venansi Venansi ndi marene wa Christina kandi ndi na tante we kuko umugabo wanjye ari nyirarume ababyeyi bareze Christina bari ababyeyi beza bazi ubwenge bamukunda cyane ariko kandi bamuha n'uburenganzira inshuro ya mbere yagiye mu ishuri ni twebwe twamushyizemo kuko yari yarize ngo tujyane aho twakoraga tumujyana mu ishuri ariko nka kumwe umuntu ajyana umwana muri materineri nta materineri zabagaho umwana yari yatangira ishuri ataragira n'imyaka itanu ngo ya- yari afite ubwenge umugabo wanjye agiye kumwumvira amanota asanga yabaye uwa mbere biramutangaza ariko ko twagombaga kwimuka yakomereje ishuri imuyunzwe ubwo rero karawudiyani tumugarutseho na anasitaziya umwana bamuhaye ubwenge bamuhaye bamuhaye icyo urwo rukundo rutuma ashobora kugira ubwenge ata- atadindira karawudiyani yari umubyeyi mwiza witonda Mm.
ucishije make ariko uzi gukunda uhora aseka udahungabanya abana nyine ku mwana wamubwira ngo so arakwica ashwi ibyo ntabwo byabaga kwa karawudiyani nanone ntabwo bari bara- bari babajeye ntabwo yari umwana uruhije kurera christine kimwe na murumuna we ubwo butwari bavuga ku mubyeyi wawe nyirahabimana na sitaziya nawe wabumubonyeho nk'umwana Ah, cyane rwose eh, mu ijambo rimwe navuga ari mu rihwanye n'ibyo yakoze ni intwari Hmm? mu kinyarwanda baravuga ngo umwana apfa mu iterura iyo mbitekereje mu- mu mateka yanjye nsanga ari byo kandi uko mbibona mu kazi nkora ko gusana imitima nsanga ari byo urukundo ruhabwa umwana ukivuka mu myaka ye ya mbere rurakomeye cyane kuko ni rwo ruba umusingi w'uko umuntu azamera mu miterere ye mu mibanire ye n'abandi no mu kuntu akemura ibibazo bye mama wandeze yari intwari yari umugabo nk'uko mu kinyarwanda bishatse kuvuga ndakeka yari umuntu ugira imishinga kandi akayishyira mu bikorwa yari umuntu ugusezeranya ikintu kandi akagikora yavugaga icyo atekereza nta buryarya rwose ntiyahangayikishwaga ngo ngo baragira ngo iki baravuga ngo iki yari umuntu wiyoroshya cyane yari indahemuka ntiyataga umwanya mu bidafite agaciro kandi yagiraga ukwihangana gukomeye kuvuga rero ko yagiraga urukundo byo sinabitindaho kuko ndiho kubona umukobwa we nk'umu utarashaka utarabyara yiyemeza kurera uruhinja umbabarire
komera komera
umbabarire
komera fata igihe cyawe
Ora, ni igikorwa cy'indashyikirwa Ah, ah, sinshidikanya ko ahari ah, ah, andeba ah, na murumuna wanjye kandi sinshidikanya ko imana yamugororeye ko ari kumwe nayo hamwe n'abumva ijwi rya amerika turakwihanganishije wowe na murumuna wawe bernadette tuyishime
washington ijwi ry'amerika bakunzi b'ijwi rya amerika cyane abanyarwanda kera mama umbyara yajyaga ambwira ngo rutegaminsi rwategera uko umugabo ateze niko ategurirwa nubwo bwose eh, dr christine wimana atari afite se umubyara yagize se wamureze amukunda yitwa nyangezi claudiyani yitabye imana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane abana benshi bakuranye na dr christine bari bazi ko nyangezi ari we se bazi ko anasitaziya nyirahabimana ari we nyina dore abamuzi uko bamwibuka nitwa mukantwara alfonsina nkaba ntuye mu kagari ka bibare akarere ni gasabo narezwe iwabo wa nyangezi karawudiyani ubwo ni kwa masenge karodiyani twarareranywe yari mukuru kuri jyewe ariko wabonaga ari umuntu ugwa neza ari umuntu w'umusore ucecetse mbese ibyo yakoraga byose yabikoranaga ubwitonzi kandi ubwo bwitonzi ahantu bwaturutse ngira ngo ni no ku babyeyi be ariko we yiyo- yongereyeho no kwiga yari agoronome wa komine wa komine masango yari yarize yarakoraga yari umuntu ukeye kandi ugira umutima mwiza yamye afite christina nk'umwana we mukuru na tuyishime nyangezi yamufashe neza yamureze nk'umwana we twaje kumenya nyuma ahubwo ko atari umwana we ubundi twabonaga rwose ari umwana we ukurikije uko yamufataga kandi koko yari umwana we yamufashe neza aramwigisha ngira ngo no mu ishuri ntabwo christine yigeze aba n'uwa kabiri niko nabivuga yari umwana uzi ubwenge ya- yamye abo wa mbere aho muherukira yiga pirimeri muyunzwe agera muri segonderi eramo iniverisite nkeka ko yabaga ari uwa mbere yari umwana wabonye uburere rero buhagije kandi uburere buri mu rukundo ntabwo ari uburere gusa byo kurera ariko byari uburere buvanze n'urukundo papa wanjye nyangezi claudiyane we nawe ni umuntu wari utuje utajya atera amahana ubwoba cyangwa abana n'iki mwibuka ko yari umuntu iteka waduhanaga atubwiza urukundo rukabije ntabwo nibuka ko hari igihe yenda yaba yarigeze ku nyaha afite amahane cyangwa iki dr christine wibuka ute papa wawe nyangezi
papa wanjye nyangezi claudiyani ndagira ngo mbanze mvuge ko papa wanjye yandeze kuva mfite imyaka itanu amaze gushyingirwa na mama wandeze mbere yaho ariko habayeho abandi bapapa bo mu muryango banyitayeho cyane ntakwibagirwa uwa mbere ni sogokuru yuvenali ubyara mama anasitaziya nkiri akana gato n'abagiwe kuko mama niho yari ari akiri umukobwa yarankundaga cyane rero njya byibuka rwose ukuntu twabaga turi kumwe mugenda inyuma nda akantu k'akana gatoya afite igikote kirekire ari mu nka ze no mu mirima ye akampa amata n'ikijumba undi mupapa wanyitayeho cyane ni musaza wa mama wandeze yosefu hitimana yambereye umubyeyi ukomeye nisanzuragaho tugakina tukaganira kandi yanyitayeho we ataranabyara ngira n'igihe cyo kuba iwe ndi umwana wabo rukumbi arantetesha imana nawe imuhiruko ridashira tugarutse kuri papa wanjye nyangezi rero nk'uko bamaze kubivuga yari imfura koko imfura nka kumwe mu kinyarwanda bakunze kubivuga imwe musangira ntigucure mwajya inama ntikuvemo waterwa ikakuburira wapfa ikakurerera wasonza ntiwibe waba ukize ntusuzugure ukennye yari umuntu utuje cyane uvuga make ugira ubuntu nta na rimwe yigeze ambwira nabi cyangwa ngo amutaze cyangwa ngo ahutaze murumuna wanjye yahoraga arata udukobwa twe twombi ari twegeye na murumuna wanjye tuyishime abaratira inshuti ze yagiye hakiri kare yagiye tukimukeneye agenda nawe ahohotewe n'umuryango we hafi ya wose mu mahano yo muri mirongo icyenda na kane imana ikomeze imwakire imugororere kandi nawe ndizera ko ahari areba abakobwa be babiri kandi abishimiye nk'uko yakundaga kubivuga umwana imwakire nawe mama wawe nyirahabimana amaze kwitaba imana wari ufite hafi imyaka cumi n'itandatu wabaye uwande mama wandeze amaze kwitaba imana umva nyine nari nongeye kuba imfubyi ariko hari abakomeje ako kazi ko kunyitaho mu muryango ariko nanone hari ukuntu nahuye n'ubuzima bukarishye gusa amahirwe ni uko nari narubakiwe wa musingi ukomeye kandi nanone ko imana yongeye gushyira ku nzira yanjye abandi beza nshima cyane bo mu muryango ndashaka no gushimira cyane abarimu cyane cyane umwarimu wamfashije anyigisha muri segonderi mu by'imana kandi ngo yari azi mama anyesi uwo mwarimu yabonye ko ntameze neza n'amanota atagabanuka ko ni ikintu kitari gisanzwe akabona nigunze ku ishuri nabyo ni ikintu kitari gisanzwe ambaza impamvu aranyumva hanyuma nyakiriwe n'umudamu we bampa amata bambwira ko nzajya njyayo uko mbyifuje yitwa yosefu sibomana nawe kandi yitabye imana muri iyi myaka ya nyuma imana imwakire ndashima cyane umudamu ukiriho witwa resituda utuye mu rwanda
abanyarwanda baravuga ngo umwana apfa mu iterura abana mwabyirukanye mwiganye babwiye ijwi rya amerika ko wakuze uri umwana wishimye abandi bakubona bakifuza kumera nkawe ndifuza kukumvisha uko bamwe muri abo mwiganye bakwibuka nitwa ingabire karisa mba mu gihugu cy'ubufaransa nziranye na christine mu by'imana ku ishuri njye nahageze bari mu mwaka wa kane ubwo christine akaba ari wa mukobwa uzi ubwenge urangwa n'ibyishimo akagira urukundo rwinshi ndetse christine agakunda ubuzima akabuha agaciro akaba ari umuntu ukunda gusenga ndetse no kuririmba aho aba ari hose akunda kuririmba ari mu makorari nitwa alice iribagiza dr christina twarabanye iruhande i butare kuri univerisite christina yakundaga abantu cyane akagira impuhwe ukabona afite ubumuntu ari umuntu uri senseri cyane ukabona afite susi y'abantu cyane cyane abana b'imfubyi ndetse n'abantu batishoboye ndifuza kongera guha ijambo inshuti zawe magara alice iribagiza na jean claude rushangiza bazi ukuntu kutamenya umubyeyi wawe byakubereye umutwaro uremereye tubumve nitwa jean claude rusangiza ntuye mu bufaransa twaganiriye byinshi w'imana umurebye ukuntu yari umwana uhora aseka wakeye yishimye nta n'aho wahera icyo kibazo kimubaza nta na bumwe ntigeze rero agitobora ngo akivuge akibwira uwo ari we wese igihe yabimbwiye turi bakuru rwose tumaze kubaka nibwo yambwiye ati burya uzi ko wa mubyeyi burya uzi atari we mama ari mama wacu wanderaga ubwo rero ntabwo nigeze mubaza ku kibazo cya papa we ikibazo cya papa we tukivuze hashize imyaka itagera ku icumi ikibazo cyo kutamenya se mwigeze mukiganira yigeze akubwira ko kimubabaje ntabwo yagitindagaho kuko yambwiraga ko kugeze n'uwo munsi ababajwe karatewe intimba no kutamenya mu by'ukuri undi mubyeyi we wa kabiri ntiyigeze amumenya ntawashatse kumubwira yakoze ibyo ashobora byose ngo abimenye ariko abura aho atangirira abura intangiriro y'inzira arimye asiga inkingi ikintu yambwiye birumvikana cyagombaga kumushimisha ni ukumenya umubyeyi we ni ukuvuga papa we mama we nakubwiye nyine ko yamubonaga ku mafoto ariko icyari kumushimisha nyine yahoraga ambwira ati byibuze yiba nari mbonye n'ifoto ya papa nkamenya uwo ari we kuko birumvikana nyine ko atigeze amumenya nkamenya n'uwo ari we yambwiraga ko icyo kintu cyamushimisha cyane kandi koko birumvikana nk'umuntu wese utamenya umubyeyi we biba ari ikibazo gikomeye dr christine hari icyo wongeraho ku byo alice yibagiza na jean claude rusangiza bavuze nibyo koko nari nzi izina rya mama wabyaye ariko mu by'ukuri ntamuzi nk'uko nabivuze mu kiganiro cyahise ku ya kane z'ukwa cumi kuko ntabwo bashoboye kumbwira uko yari ameze ariko byibuze nari nzi uko yitwaga nzi n'ahantu nakura ifoto ye ku byerekeye papa wabyaye nta zina nari nzi muri make nagiye mbwirwa ku buryo butandukanye ibyerekeye papa wambyaye nari mfite uburyo nka butatu bunyuranye urumva rero ko nabaye mu rujijo imyaka myinshi namwe nimwibaze aho umuntu hose agenda yandika kuva akiri mutoya kugeza ari mukuru ndengeje imyaka mirongo ine aho umuntu yandika amazina y'ababyeyi be amazina ya papa amazina ya mama ahari izina ry'umubyeyi wanjye hari handitseho kugeza na n'ubu ngubu y'uko uwo muntu atazwe urumva rero ibyo bintu ntabwo ari ibintu byari binyoroheye birumvikana twibutse abatwumva ku mateka y'u rwanda kandi mutwumve neza si dr christine wenyine wabayeho atazi se umubyara abantu nkawe ni benshi mu banyarwanda kandi turabihanganishije mwese abatwumva ni amateka tubana nayo tutazi icyayateye ikiruta dusase inzobe dusesengure umuzi w'inzigo ibyo kurenza ko tukinumbira harya ubundi dupimane imitima iburane yehe twongere twizihirane ibiduhushya bijya mbere ibidutanya by'imwe
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro muri sanga abaduteze amatwi muri aka kanya ndifuza kubasaba kumfasha mu kanwaza ubutumwa ngiye guha dr christine uwimana abantu benshi barakumvise mu biganiro bakakugirira impuhwe abantu bababajwe no kuba warabaye imfubyi ko nyuma y'imyaka mirongo ine n'irindwi utazi papa wawe nagira ngo mbabwire ko nyuma y'ubushakashatsi twakoze tukifashisha ikoranabuhanga mu bya siyansi ripima rikamenya amasano hagati y'abantu dr christine wimana ufite papa wawe uzwi nguhaye ikaze mu muryango w'abana bavutse bakamenya ababyeyi babo nimumfashe musangire na dr christine icyo ijwi ry'amerika ryagezeho rifatanije namwe ariko cyane cyane n'abagize umuryango we mushya ndetse n'abakoresheje ubuhanga muri siyansi kugira ngo bigerweho ndifuza gushimira ikigo unite de genetike forenshike y'i Lausanne mu busubishi kubera akazi bakoranye ubuhanga kandi bakageza kuri ba nyir'ubwite ibisubizo mu gihe twifuzaga ko cyahura n'iki kiganiro twari twateganije kuri uyu munsi izo ngoma ni wowe zivugira dr christine kuri uyu munsi nibwira ko udasanzwe udasa n'iyindi iyo nkuru uyakiriye uti
mfite amarangamutima menshi rwose venise urabuze uti ngo uhaye ikaze mu muryango w'abana bavutse bakamenya ababyeyi babo kuri jyewe ni nk'aho nongeye kuvuka mfite rwose amarangamutima menshi nta iyo umuntu afite amarangamutima menshi yabura amagambo yo kuvuga ngo abe yasobanura ibyishimo mfite kuri jyewe mbwira igihe wari ufashe urupapuro rw'ibisubizo wumvaga umeze ute
icyo gihe rwose ni igihe ntazibagirwa ubu ngubu hari itariki yagiye mu mateka yanjye ni itariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa cumi na kumwe ibihumbi bibiri na makumyabiri ndabyibuka mfashe urwo rupapuro ntararufungura mbonye yuko nyine ruvuye aho ngaho babipimye nahinze umushyitsi cyane nahinze umushyitsi cyane numva ngiye kwikubita hasi noneho ndagenda ndiherera ndavuga ntihinga mbanze ndusome njyenyine hanyuma abana nze kubabwira nyuma nuko nuko ndabisoma ibyo bisubizo menya icyavuyemo
dr christine umwana wese ndabyemera agomba kumenya aho avuka nawe urabizi wari umaze imyaka myinshi utazi papa wawe utekereza iki ku bana bakura batazi base rwose abana bakura batazi base nanjye nababayemo noneho ngiye gutangira kubivuga mbishyira mu mateka yahise kuko ubu ngubu nzi data ntekereza yuko ari igikomere gikomeye kitakagombye gusuzugurwa ndifuza hano kubwira abana bose bavutse batazi base kandi barashoboraga kubamenya ngo nibakomere nibakomeze bagerageze begere ababakuriye bababaze ni uburenganzira bwabo kandi n'amategeko mu by'ukuri arabivuga ni igitangaza kuko ubu nshimishijwe cyane no kubwira abanyumva no kubwira abo bana bose ndimo kubwira yuko ndi umukobwa wa kabarenzi na nyiribakwe biranshimishije cyane kubivuga kuko ntabwo nifuza yuko bikomeza kugenda bivugwa mu matamatama cyangwa ugasanga n'abandi bavuga ibindi ndumva rero ari igitangaza gikomeye kandi mbasaba mweshuse yuko mwamfasha rwose gushimira ntabwo kandi niyibagije n'abandi bana badafite uburyo bwo kuba bamenya base kuko igihugu cyacu cyanyuze mu magorwa menshi aha ndatekereza abavuze ku buryo bw'ihohoterwa ba mama babo batazi n'ababahohoteye abari bo ndifuza kubwira abo bana ko nta soni cyangwa ubusembwa bakagombye kugira kuko twese twibona twavutse nta ruhare tubigizemo nimukomere kuko ako kababaro gafite uburemere bwinshi kandi ndakazi urakoze cyane dr christine uwimana ugumane natwe muri kino kiganiro twaguteguriye cyihariye nzi ko muri benshi mwifuza kugaragariza dr christine ko mwifatanije nawe mu byishimo ndaha ijambo bake kubera igihe gito dusigaranye ndahera ku mukobwa we w'imfura nitwa uwiringiye mahoro ange christela ninjye imfura ya mama nge na musaza wanjye na murumuna wanjye twifuje kuvuga ukuntu twakiriye ko mama yamenye izina rya papa we wamubyaye mama yaraduhamagaye ngo tuze muri salo atubwira inkuru nziza atubwira yishimye cyane ko ibisubizo bya tesita adeni byaje aratubwira ngo ni inkuru nziza wunzi papa wambyaye uwo ari we yaratweretse urwo rupapuro yanditseho bigaragara neza ko ahuje papa n'uwemeye gukora tesita nyuma y'igihe kinini yamaze yibaza ategereje twamubonye aruhutse kandi afite amarangamutima menshi ntabwo twigeze tumubona afite amarangamutima angana gutyo ubwo yadutekeye ibiryo biryoshye akunda guteka ibyo mu rwanda hanyuma turanabyina ndetse twe tarishimye cyane kuko n'ubwa mbere tumenye izina tukanabona ifoto ya sogokuru ubyara mama murumuna wacu afite ahantu yanditse amazina n'amasano y'abo muryango ariko hari ahantu handitse ngo ntabwo azwi ubu byatumye noneho yandikaho izina rya sogokuru wacu murakoze cyane gufasha mama kumenya papa we christela urakoze cyane gushima reka noneho twumve ubutumwa bw'umufasha we marc pidu chere christine madame de coeur christine rukundo rwanjye igihinduro yanjye yahuye bwa mbere n'iyawe natangajwe n'uburanga bwawe ariko sinari nzi ko ubwo buranga bubumbatiye roho nzima itarashize kuko ibyo wanyuzemo umuzungu nkanjye umusubiza atakwibaza kuva muri gereza aho mama wawe yakurwanyeho atizigamye kugera ku musozi wa verre blanc aho dutuye ubu musuwisi wanyuze mu nzira itangaje igishimishije ni uko wahuye n'abantu wuje neza nk'ababyeyi bakureye ba nyogosenge ba so wanyu bakwitayeho bakakuraga urukundo ndabashimira nshimira n'imana yatumye inzira zacu zihura hashize imyaka itanu nkugenda iruhande mfite ishema ryinshi kubera ko uri umufasha w'ikirenga muri iyo myaka yose wambwiye ibyakubayeho kandi ndibuka ko wambwiye ko kenshi wifuzaga kuba wagira ifoto ya papa wawe kugira ngo uyishyire iruhande rw'iya mama wawe mu cyumba cyawe ikambere
Cependant, ce père était inconnu, et je voyais dans tes grands yeux de génisse toute la tristesse.
gusa rero uwo mubyeyi ntiyari azwi nabonaga mu maso yawe y'inyana umubabaro w'umwana w'umukobwa wifuzaga kumenya papa we havugwaga byinshi ariko hari igihe cyahumaga abashaka kubimenya gusa ukuri guca mu ziko ntigushya igihe kiragera ku gatsinda nishimiye ko washoboye kubona igisubizo wari ukeneye ukaba ushobora kwatura ukavuga izina rya papa wawe kimwe n'irya mama wawe aho bari ababyeyi bawe bafite ishema ubatera kubera ko uri umubyeyi w'igitangaza urera abana batatu bashimishije uri umuganga wuzuye wemewe uratwa ufasha abakomeretse gukira ibikomere baterwa n'ubuzima cyangwa se ubugundi bwa muntu ndagushimira igihe cyose twasangiye icyampa nkaguhora iruhande igihe cyose aho ariho hose
J'aurais voulu te rencontrer toujours, n'importe quand, n'importe où. Dagukunda.
iyo ndishimye cyane cyane bimwe bikabije iyo nkuru rwose irashimishije cyane kubera ko rwose christina ni mu rukuru wanjye twarabyirukanye ariko aho tumariye gukura naje kumenya ko mbese tutava indi imwe mu nda ya data na mama nawe icyo kibazo agahora akibaza kuko yamenye mama we ariko ntamenye papa we ibyo bintu bikamubabaza cyane bigahora bimushengura n'ubu rwose ni ibintu byari byaramukomerekeje umutima cyane ku buryo birashimishije cyane kuba icyo kibazo gikemutse nyuma y'imyaka myinshi boneho rwose gushimira mwebwe mukora icyo kiganiro mukaba mutugejejeho iyo nkuru nanjye rwose ndumva mbyishimiye christine ndakwishimiye cyane dufatanyije ibyishimo nk'uko n'ubundi dufatanya ibyishimo tugafatanya n'umubabaro rwose iyo nkuru iranshimishije cyane kandi n'abandi bana bafite ibibazo nk'ibyo babera ubuhamya ko igihe rero kigeze ukuri kugera haboneka kandi umuntu rwose agashyira umutima hamwe n'ubwo nyine tuba twararezwe tugahabwa urukundo ariko kumenya aho umuntu akomoka mu by'ukuri ni ibintu by'ingenzi kandi biba bishimishije ndishimye cyane ubutumwa ni bwinshi ubutumwa ni bwinshi hari umuntu ugukunda cyane wahamagaye ijwi ry'amerika adusaba ijambo turarimuhaye reka nta kindi navuga kirenze kuvuga ko nishimye cyane nitwa rutesire yohani uwo ni umwana wanjye rero ndishye wabo duciye kuri kuri mama we ubwo rero uwo mwana yari ategereje kumenya papa we ubu aramuzi amaze kumumenya ubwo rero turishimye cyane kuko twese tugiye gusangira tumenye neza amererwe neza icyo namubwira gusa ni uko tumwakiriye mu muryango kandi yari ahari nyine nanone dushimire nanone uwamuhaye ku uburyo bwo kumenya se uwo ari we ibyo nabyo ntabwo twabiceceka rwose turabishima nta kindi ntashobora kuba ubwo se ibyishimo umuntu ashobora kubivuga atya gusa mu magambo make reka ibyiza si ukubiceceka ariko ni ibintu bidashobora kuvugwa mu magambo makeya muri make y'ibyishimo byakurenze nibyo rwose nibyo byose ariko rero birandenze ahasigaye gusa ni uko nyine ubwo ngubwo mu buzima buri imbere yacu tugira dutya tugafata uwo mwana tukamujyana imuhira kuko nicyo yari ategereje nicyo natwe twari dutegereje kuko ntabwo twari tuzi ko papa we ari uwo tumaze kumenya n'uwatekerezaga ko ari we ubu ngubu arabyemejwe rwose ubwo rero tubyishimiye urakoze cyane natwe turagushimiye ku ijwi ry'amerika ntabwo ubashimira mwebwe mwatumye tubigeraho tukamenya uko biteye ubu ngubu sinari mbizi ubu rero birashimishije uwo mwana rero nawe yishimye twishimane igihe wigaga i geneve mu busuwisi hari umuntu wakwakiriye akubera umubyeyi umubera umwana nawe amaze kumenya inkuru nziza yohereje ubu butumwa ni eveline merlashe Christine, il y a longtemps, tu m'as fait un, un, très joli cadeau pour Christine, mon anniversaire.
hashize igihe kinini umpaye impano itagera ku isi ku isabukuru yanjye umuha ishusho yo mu rwanda ikoze mu giti iriho abantu benshi bunze ubumwe umbwira ko ari ikimenyetso cy'umuryango iyo shusho yanakoreshwa ku ifunguro risangiwe
Sur cette petite sculpture, on peut mettre un plat. qu'on partage. Et quelque part, je te remercie, Christine.
ndagushimira cyane christine kuba baranyibukije ibyishimo bishobora kuba mu muryango ubu noneho ubwo nawe babonye umuryango wawe nubwo bwose batakiriho ariko bazakurinda
Oui, alors Christine, je suis très heureuse que tu Christine. nishimiye ko nawe bashoboye kuzuza igisekuru cyawe kubera ko warubuzemo bamumenye ndibwira ko iki ari igihe cy'ibyishimo utangiye
mu rwanda sorry reka tunyarukire mu rwanda twumve ubutumwa bwa cecile mu kabiganda tubone kujya mu bufaransa tumve ubutumwa bwa venansiya hitimana mukuru mwana wanjye christine ndakwishimiye cyane kuba icyo wifuzaga ku mutima cyarashoboye kugerwaho nifatanije nawe mu byishimo kandi kuba byarakunze ndizera ko umuryango yashoboye kubona niba uwo mubyeyi yarashoboye kuboneka ndizera ko n'umuryango urambuye ni ukuvuga aho uwo mubyeyi wawe papa wawe yabonetse ntabwo ari umuntu wenyine udafite abandi bavandimwe ndizera ko nabo bizakunda tugasubira kumenya christina rwose iyi nkuru iranshimishije cyane kuko twari tuyitegereje kuva kera aho watangiriye kubivuga kubitubwira tukabyumva ko bibabaje uba utari uyizi ubu rwose biranshimishije ku buryo buhebuje numvise mama wawe yarakoze akazi aho tumenye yuko byamugendekeye yakoze akazi mu ijuru ibitari bizwi biramenyekana kandi biza ari ibyishimo byawe ikindi nakongeraho kandi mbwira n'umuryango wanjye ni uko christina twamwishimira cyane kandi tukazirikana na nyinshi mama we uko yabaye umumaritiri akaba ubu twamwambaza nk'umutagatifu wo mu muryango wacu kuko rwose biragaragara ko yakoze akazi aho ibi biganiro bitangiriye twaramuvuze turamuvuga kandi turamwambaza na christina nk'umutagatifu none icyari gisigaye ku mibereho ya christina yagombaga kumenya ndabona yarabigizemo uruhare madamu nanjye felicita kabanda nk'umubyeyi nishimiye kumenya ko ikibazo christine yibazaga ku mubyeyi we cyakemutse imana yakoresheje abantu batandukanye ikoresha ijwi rya amerika mu kiganiro cyashize yari yamusezeranije ko izakomeza kumushakishiriza none umuti wabonetse ni ukuri intimba yagendanye igihe kirekire imyaka myinshi imyaka yose mbese y'ubuzima bwe kibonewe igisubizo kuko uyu munsi twishimanye nawe kumenya ko se yamenyekanye kandi rwose ikaze mu muryango mugari yavutsemo inkomoko ye arayimenye abavandimwe bamwishimire kandi bamwakire turafatanya nawe gushimira imana ku byamubayeho kandi dushimira ijwi rya amerika ritahwemye kumugaragariza ubushake bwo kumufasha muri urwo rugendo ntabwo byari byoroshye kugira ngo umuntu arinde agera ku myaka nk'iyo afite ataramenya ababyeyi ataramenya uwamubyaye turashimira rero ijwi rya amerika ko rishoboye kumubonera igisubizo rikaba rimuhojeje amarira yarize yiherereye igihe cyose abyereka imana kandi rwose turakomeza kubashimira ku byo mukora byose mwihanganisha abantu benshi mbese ni urugendo rurerure ariko imana ikomeze kubambika imbaraga kuko mukora ubudahwema kandi mukageza abantu mukabasubizamo ibyiringiro murakoze christina nawe rwose izina uw'imana ryakubereye umugisha kuko imana itahwemye kubana nawe mu byo wanyuzemo byose ntiwabaye wenyine imana yaragukomeje kandi iracyagufitiye umugambi w'ubuzima kugira ngo ushobore nawe gukomeza abadandabirana ni ibibazo ni byinshi ariko imana ikomeze ibigufashemo
dr christine ubwo butumwa bwose ubwakiriye ute
nk'uko nakomeje kubivuga uyu munsi nta magambo menshi mfite yo kuvuga kuko ndishimye cyane icyo ndimo gutekereza ni ukubyina abanzi banzi ko nkunda kubyina iyo nishimye ndagira ngo rwose mbashimire abantu mwese mwishimanye nanjye mwishimanye nanjye kumenya iyo nkuru nziza nari ntegereje imyaka n'imyaka nagira ngo mbabwire ko mbakunda nanone kandi mbashimira cyane kuba mwashatse kubingaragariza nkubwira ko ikiganiro kizarangira amenye papa wawe wigeze wemera ko bishoboka
kubw'abantu reka nkubwire venise numvaga yuko bidashoboka nari narakuyeyo amaso ariko ngewe ibintu binaniye njya mbwira imana nakoze uko nshoboye ahasigaye n'ahawe ubwo rero ntekereza ko kubw'imana natekerezaga ko yabijyamo inyuze kuri wowe inyuze kandi n'uwo wabisabye kandi nifuza gushimira cyane muri iki kiganiro
iki kiganiro cy'ibyishimo kigiye kurangira igisubizo wari umaze imyaka utegereje urakibonye hazakurikiraho iki
imana ni igitangaza rero ntabwo nari nzi ko hari ibi biganiro birimo gutegurwa mu bya mirongo irindwi na gatatu kuko njya numva amakuru yo mu rwanda nagiye kumva numva hari ibiganiro bihita byo kuri kudeta yo muri mirongo irindwi na gatatu mbitega amatwi kugeza ubwo mpuye nawe veniste nshimiye imana ndavuga ko twahuye kuko ukuntu twavuganye ni nk'aho twabonanye imbona nkubone igikurikiyeho rero ni ugutegura umunsi mukuru wo gushimira imana kandi ngaha icyubahiro abo nabuze bose ababyeyi banjye bombi b'umubiri ababyeyi banjye bombi bandeze n'abandi babyeyi ntarondora ahangaha banyitayeho icya kabiri nifuza gushimira umuryango n'inshuti zanjye bakiriho kuko burya ni byiza no gushimira n'abakiriho kuko nibo bakomeje kungaragariza urukundo ruzima ndacyafite amarangamutima menshi yerekeranye n'uko namenye umubyeyi wanjye muri makeya biracyari bishya kuri jyewe ikibabaje ni uko nawe nyine yahohotewe ariko icyangombwa ni uko muzi nkaba nzi inkomoko yanjye ubu nzishimira cyane kumenya uwo yari we noneho nkamwandikisha mu byangombwa byanjye ahari handitse ise utazwi hasimburwe nyiribakwe godefroy natangiye mvuga ko imana yagusharaza amasimbi iguha impano nyinshi zuzuye muri zo harimo impano yo kuririmba mu gusoza iki kiganiro cyo gushimira imana nagira ngo mu kanya dusoze twumva indirimbo wambwiye ko waririmbye uri muri korale de kigali magnificat yahimbwe na soruveyi yamuremye mu gihe tukiyitegereje ndifuza ko tugabana iminota mike isigaye yo gusoza ni wowe utangira dushimira
ye reka wenda mu munota umwe nihuse nshimire mbere na mbere ijwi rya amerika ryateguye bino biganiro rigakora ubushakashatsi bwakozwe bukampa ibibazo nibazaga kuva nkiri umwana nta kintu ndabashimiye cyane numva nta kintu narenzaho ubu ngubu amateka yanjye aruzuye ubu nshobora kwicara hasi nkayandika nkayabwira abana banjye n'abazankomokaho icya kabiri nifuza gushimira cyane cyane wowe venisa kuko nubwo ari akazi kawe k'ubunyamakuru ukuntu uvuga n'ukuntu wakira abakuganye bose muri iki kiganiro ubaha utuma bagira icyizere bakakwisanzuraho bose nagira ngo mbigushimire kuko ibyo ngibyo ni ibyerekeranye n'imiterere yawe uko uteye ikindi kandi nagira ngo nshimire abantu bose batanze ubuhamya bwatumye tumenya byinshi mu byabaye n'ubwo wenda hari ibindi tutazashobora kumenya ndangije rero ikiganiro nanone nshimira cyane wa muntu wahoze avuga ko azajya yiyicisha inzara buri tariki ya gatanu y'ukwezi ngira ngo mubwire yuko imana irabyumva kandi ko ku giti cyanjye ibisubizo nifuzaga byose narabibonye nongeye kandi kubashimira mwese kandi nshimira n'abantu bose bamvuze uyu munsi umwanya bafashe kugira ngo ibyo bintu babikore tunange ndifuza gushimira umwe mu bavandimwe bawe wambereye imfura akemera gufata inzira akajya i geneve agatanga ibizamini byari bikenewe kugira ngo impaka zishire ntiyashoboye kuza muri iki kiganiro ariko twarabiganiriye ndashimira ishami ripima amasano hagati y'abantu unite de genetike forensike y'i rozane mu busuwisi n'ikigo bakorana kiri geneve ndagushimira nawe ndagushimira gushimira byimazeyo dr christine uwimana wemeye ko ibyo nakubwiraga bishoboka ndagushimira ubwitange ubushake n'umutima ndashimira ubuyobozi bw'ijwi rya amerika na etienne karekezi bwashyigikiye iki gitekerezo kuva gitangira kugera ku mwanzuro wacyo ndabashimira namwe mwese mwumva ijwi rya amerika mukadushishikariza kubafasha mu butumwa bwanyu bunyuranye twabashyize ku cyizere cy'ubu bushakashatsi twakoraga murabutegereza ngiyi magnificate irimo ijwi rya dr christine uwimana duhimbaza none wayumvise magnificate tugutuye kuri uyu munsi dr christine wimana
urakoze cyane veniste nagira rero ngo ngushimire ngusezereho kandi nkubwira yuko wowe n'ijwi rya amerika uri mu bantu bakomeye ntazibagirwa mu buzima bwanjye kandi nifuza yuko twakomeza kugirana umubano urakoze cyane turagushimiye cyane namwe mukomeze mufashe christine uwimana gushimira imana murakarama